Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii eebila 3 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 25 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu hanbafqaaduu muradaati. qophii keenya galgala kanaa keessatti marii siyaasaa paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiruu fi addii bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame dhaabbanni maallaqaa addunyaa walga'ii Itoophiyaa keessatti taasisaa ture xumuruu isaa paarlamaanii Itoophiyaa seera mana kireessuutii fi kireeffachuu raggaasisuu isaa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee dhimmoottan addaa gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatanuu argaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra kan dursu oduudha gara jaallannee gammadaatti darbina.
oduun har'aaf jenne kunoo paartiin badhaadhinaa fi addi bilisummaa uummata tigraay tplf marii siyaasaa jalqabuuf waliigaluu isaanii tplf beeksisee jira kanas kan beeksise ittaanaa pireezidaantii paartii badhaadhinaa fi sadarkaa ittaanaa muummicha ministeeraatti itti gaafatamaa giddugala ijaarsa sirna deemokiraasii kata'an obbo adam faaraan jila durfamu waliin maqalee keessatti marii gaggeessan sana booda. paartileen lameen marii siyaasaa jalqabuuf murteerra ga'uun duubatti kan harkifatedha kan jedhan xiinxaltoonni sagaleen ameerikaa dubbise kan jalqabamuu qabus akka waliigaltee piritooriyaarra kaa'ame sanatti mootummaa federaalaa fi hiwaat gidduutti ta'uu qaba ture jedhu waliigalteen nageenyaa kan piritooriyaa keeyyata siyaasaa kudhan irratti akka jedhutti hiwaat shororkeessummaa jedhamee ramadamuunsaa eegarraa kaafame torban tokko booda gareeleen waliigaltee mallatteessan gidduutti mariin siyaasaa jalqabamaa jedha dhimma kanaa fi dhimmoota kanatti hidhata qaban kabiroof paartilee hiwaat kan badhaadhinaa fi mootummaa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifne yeroof hin milkoofne jechuudhaan mulugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaasee jira.
Dhaabbanni maallaqa addunyaa yookaan IMF gaaffii deeggarsaa dhiyaate irratti mari'achuudhaa fi daawwannaa Itoophiyaa keessatti geggeesse qibxata kaleessaa waliigaltee irrattuu hin ga'in xumuruun isaa beekamee jira. Gabaasni kunis kunuus dabalataan.
Kunis biyya Afrikaa Bahaa kun waadaa liqeessitoota addunyaaf seentee turte guutuu dhabuu isheetiin ta'uun ibsamee jira. Gareen kun akkaataa IMF sagantaa dinagdee aanga'ootaa deeggaruu itti danda'u hundeessuuf jijjiirama qabatamaa agarsiiseera. Mariin kun dhuma baatii kanaa Waashintan keessatti itti fufa jechuudhaan jaarmayaan maallaqa addunyaa yookaan IMF beeksiseera. Garuu kilabiin biyyoota liqii misoomaa kennan kan Paaris. kan chaayinaan ittiin dabalamne bara darbe akka jedhetti yoo itoophiyaan hanga bitootessa soddomii tokkotti liqii imf ittiin milkoofne waliigaltee kaffaltii liqaa itoophiyaa hanga bara 2025tti addaan kutuuf ture haqamuu akka danda'u ibseera. miseensonni kilabii paaris yeroo beellamame sanatti hojiirra oolchuuf dhiisuun isaanii ifan turre itoophiyaan jalqaba bara 2023 chaayinaa waliin waliigaltee addaa kan tajaajila liqaa addaan kutuurra geesseetti itoophiyaan sagantaa liqii maallaqaa waliin qabdu yeroo dhumaaf dhuma bara 2022 ega xumurte as sagantaa imf malee turte. ji'a muddee keessa itoophiyaan yuuroo boondii doolaara biliyoona tokko irratti waggootii hamma kana kaffaltii raawwachuu dhabuu isheetiin biyya afrikaa sadaffaa taateetti mootummaan federaalaa fi addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf waldhabdee hidhannoo waggoota lamaaf ture xumuruuf waliigaltee mallatteessan sana booda diinagdeen itoophiyaa qaala'insa jireenyaa olaanaa hanqina sharafa alaa jabaa fi kaffaltii liqaa biyya alaa guddachaa dhufuu irraa kan ka'e raafamaa jira.
Kaaba baha Sudaanii magaalaa Atibaaraa keessatti haleellaa xiyyaar nammalee yookaan dirooniidhaan qibxata kaleessaa raawwatameen namoonni kudha lama du'anii soddomni immoo madaa'anii jiru. Akka ragabaatonni madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti himanitti haleellichi kan raawwatame namootaan hordoftoota amantaa Musliimaa sooma irra oolanii iftaaraa fi walgahan irratti. akka jiraattonni dabalanii ibsanitti sagantaan iftaaraa sun kan qophaa'e garee baaraa milishaa jedhamuudhaa fi waraana mootummaa sudaanii wajjiniin hidhata qabuunis akka ta'es dubbatameera magaalli atibaaraa gara kaba bahaa kaartuumirraa kiloomeetirii dhibba sadii yookaan immoo maayilii dhibba tokkoo fi saddeettamii ja'a kan fagaatee jiru yommuu ta'u gareewwan waggaa tokko olii fi sudaan keessatti wal waraanaa jiran humni waraanaa biyyaalessaatii fi humni dafee qaqqabaa jeeneraal mahammed hamdaan dagaalootiin hoogganamu bakkaawwan irratti walfalmaa jiran keessaa isa tokko akka ta'es beekameera. Yommuu gara oduu biraatti immoo darbinuu dooktoronni hospitaala mootummaa keeniyaa keessaa hojjetanu. ji'a darbanii jalqabee hojii dhaabanii jiru hojii dhaabuu mormii hojii dhaabuu taasisanii jiru dhimma kanarratti immoo har'a guyyaa har'aa hospitaala gurguddoo biyyattii lama keessatti marii taasisaniiru gabaasni kunis ittaanee isinii dhiyaata bal'inaan.
keeniyaa keessatti gamtaan ogeessota fayyaa kan faarmaasii fi ogeessota ilkaanii miseensota kuma torbaa ol bakka bu'u kun mindaan isaanii irraa hafe akka kaffalamuu fi hatattamaan hakiimonni leenji'an akka qacaraman gaafachuuf bitootessa kudha shan hojii dhaaban liqiin kunis waliigaltee gamtichaa kan bara 2017 irratti hundaa'ee akka ta'e gamtichi beeksiseera dooktoroonni ofii isaanii fi maatii isaaniitiif inshuraansii tajaajila yaalaa gahaan akka kennamuufis gaafachaa jiru guutummaa biyyattii keessatti yeroo hakiimonni mormiirra jiran kan dhukkubsattoonni hospitaala mootummaa adda addaa keessa jiraniif kanneen biroon alaa eegaa turan lafa duwwaa irratti dhaabbachaa turan jechuun ni danda'amaa jedhameera ganda mana jireenyaa baadiyyaa naayiroobii keessa kan jirtu mataa hareerraa jeen akkoot rooytarsiif akka ibsiteetti intalli ishee bara darbe kaansariin qabamtee. kibxata kaleessaa baqaqsanii hodhuuf kabeen lamame ta'us gaafa roobii deebitee akka dhuftuuf hospitaalitti mee manatti deebisan jetteetti rakkoon kun kan ishee qofa akka hin taanes ibsameera hojjetoonni fayyaa hawaasaa kan akka birindeentaa kamaame namoonni hedduun kunuunsa fayyaa barbaachisaa argachuuf qabsaa'aa jiruu jedhu kamaameen akka jedhanitti ammaaf wanti nuyi goonu dhukkubsatoota jajjabeessuu qofa kunis hanga hojii dhaabinsi mormii dooktorootaa xumuramutti jedhaniiru.
Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan miseensa neetoo roobii har'aa biraaselsi keessatti akka wal argan gabaasamee jira. Dhimmi gargaarsa waraana yuukireeniif taasifamu dhimmoottan ijoo marii keessaa tokkos akka ta'e ibsameera. Gabaasni kunis kunuuti.
Karoorri barreessaa olaanaa neetoo Jeenis Stoolenbergiin dhiyaate kun gargaarsa waraanaa biyyoota miseensa ta'aniin kennamaa jiru qindeessuudhaan neetoon kallattiidhaan akka itti hirmaatu gochuus kan dabalatu yoo ta'u gaheen kun gamtaa biyyootii shantamaa ol kan yuunaayitid isteetsiin durfamudha. yaada kanarratti murtiin dhumaa hanga hoogganoonni biyyootii miseensota neetoo walgahii baatee adoolessa dhufu walga'anitti eegama. marii biraasels kana dura ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi aantooni bilinkan koongiresii yuunaayitid isteetsi gargaarsa waraanaa yuukireeniif kennamu akka gadhiisu waamicha isaanii irra deebi'uun dhiyeessanii jiru yeroo murteessaa lammiiwwan yuukireen ofirraa ittisuuf waan isaan itti fufanii argachuu qabaniif murteessaa ta'e keessa jirra keessumaa yeroo meeshaa waraanaa fi ittisa qilleensarraa ilaalchisee jechuudhaan bilinkan kibxata kaleessaa ministeera ittisaa kan faransaay waliin. yeroo dubbatanitti ibsanii jiru koongiresiin gaaffii bajata dabalataa bulchiinsi baayiden kan humna waraanaa yuukireen deebisuun dhiyeessaniif gargaarsa kennamuu fi biyyattii haleellaa raashaa ofirraa ittisuuf gargaaru ammallee hin raggaasifne baayiden manni maree paakeejii gargaarsa waraanaa fi maallaqaa akka raggaasisu gaafataniiru riippaabilikaanonni mana maree dhimmoota biyya keessaaf dursa kennuudhaan tarkaanfii kennuu irratti harkifataa jiru. hayyee oduun keenya kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina Paarlamaan Itoophiyaa seera kireessuutii fi kireeffachuu mannoottanii raggaasisee jira. Akka seera kanaatti abbootiin manaa yookiin abbootiin qabeenyaa warreen mana isaanii kireeffatan irratti waggaa lamaan dura gatii dabaluu hin danda'anu. Seera haaraa ba'e kanaan kaffaltiin akkaataan kaffaltii kiraayii manaas immoo murtaa'ee jira. Dhimma kanarratti Tsaayi Daamtoo gabaasa dabalataa qabdi waliin haa caqasnu.
mana maree bakka bu'oota uummataa itiyoophiyaatti labsiin kiraa mana jireenyaa akka ragga'u kan taasifameef magaalattii keessatti daballiin gatii sababa malee yeroodhaa gara yerootti waan babal'achaa dhufeef jiraattonni harka qalleeyyii ta'an tasgabbaa'anii jireenya idilee isaanii akka hin gaggeessanneef sababa ta'uudhaan komiin yeroo garaagaraatti jiraattota biraa ka'aa ture jechuudhaan mana maree bakka bu'oota uummataa itiyoophiyaatti ministeerritti waamamaa mootummaa obbo tasfaayee biljigee himaniiru kaayyoo labsii kanaas akkasiin miseensota mana mareetiif ibsanii jiru.
የረቂቅ አዋጁ ዋነኛ ዓላማ ግልጽና ተገማች የሆነ የመኖሪያ ቤት ክራይ አስተዳደር እንዲሁም የአከራይና ተከራይ መብት ሚዛናዊ በሆነ መልኩ የሚያስተናግድ ስርዓት መዘርጋት ነው።
kaayyoon labsii wixinee kun bulchiinsa kiraa mana jireenyaa ifaa fi tilmaamni isaa beekamu akkasumas mirgi kireessaa fi kireeffataa karaa madaalawaa ta'een hojimaata keessummeessu diriirsuudha.
labsiin to'annoo fi bulchiinsa kiraa manaa manni maree bakka bu'oota ummataatiin kaleessa raggaa'isame yeroon kiraa inni xiqqaan waggaa lama akka ta'u tumee jira haa ta'u malee yeroon kiraa waliigaltee labsii kanaan dura raawwatame yeroo waliigaltee keessatti ibsame ta'a jechuunis eerameera labsiin kun abbaan qabeenyaa yeroo kamiyyuu kiraa manaa akka fedhetti akka hin daballe kan dhorku yoo ta'u qaama to'atu mootummaan muudee akkaataa daballii waggaa waggaadhaan haala dinagdee fi haalota jiran tilmaama keessa galchuun murtaa'uun kiraa dabaluun ni danda'a waliigalteen kiraa osoo hin xumuramin dura kireeffataa manaa baasuu fi haalduree labsichi heeyyame malee gatii dabaluun akka hin danda'amnes eeramee jira jiraattonni magaalaa finfinnee labsii kana ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee ameerikaaf kennanii mootummaan gidduu seenuun labsii kiraa manaa to'atu baasuusaa akka deeggaran ibsanii jiru. adde margee raggaasaa jiraattu magaalaa finfinnee ta'uu isaanii ibsanii labsii kiraa mana jireenyaa manni maree bakka bu'oota uummataa kaleessa raggaa'isa irratti innaa yaada kennan.
jiraattuu magaalaa finfinneeti kireeffattuudha egaa namni finfinnee keessa jiraatu rakkoo mana kiraa sirriitti beeka labsiin kaleessa ba'es akka kireeffataa tokkotti na ilaallata jedheen amana garuu yaadin qabu maa inni gaariidha dhimmichi dhimma ta'ee sadarkaa mana mareetti dhiyaatee murteen itti kennamuun gaarii ta'eetu jiru garuu wantoota kaleessa badantuun ilaalamnee yaada jedhuun qaban akka nama dhuunfaa tokkotti sadarkaan kiraan manaarra jiru galiin. nuti argannu waan wal madaalu miti hojjetaan mootummaa tokko ji'atti kaffaltiin isaa birrii meeqa akka ta'e hin beekama iskeeliin isaa hin beekama manni immoo manni kutaa tokkittiin finfinnee keessatti birrii meeqaan akka kireeffamaa jiru hin beekama wanti kun deemee deemee hanga dachaa sadii dachaa afur miindaa nama tokko ta'uu ga'ee jira namni immoo akkuma beekamu gaa hojjetee hojii tokkodha biyya kana keessatti kan hojjetamu hojii tokko hojjettee galtaa ji'atti kan miindaan sii kaffalamu birrii kuma shan kuma ja'a ji'atti sii kaffalame. mana abbaa ciisa tokko birrii kuma kudha shanii hanga kuma kudha shaniitti kireeffatte nyaachuun jiraa dhukkubsatanii yaalamuun jiraa daa'ima guddisuun jiraa maatii horachuun jiraa kanaaf akkamitti akka jiraatamaa jirullee namaan galuu.
dargaggoo daani'el gaddafaa labsii kiraa mana jireenyaatiif ba'ee waliin wal qabsiisuun yaada isaa innaa kennu.
አከራይ ያው ዋጋ ከራሱ አንጻር ከኑሮም ከምን ከራሳቸው ነገር አንጻር warreen mana kireessan haala jireenya isaa giddugaleessa taasifatee gatii ni dabala yoo dabaluu diddee mana kiyyaa nan barbaada anaaf gadhiisisiin jedhu kanaaf osoo hin jaallatin hanga jedhamtee ni dabalta kaleessa immoo manni maree bakka bu'oota uummataa dhimma kiraa manaa ilaalchisuudhaan labsii raggaasisi dhaga'een jira bu'aas miidhaas qaba qaala'insi jireenyaa amma jiru waliin yoo ilaalame hanga tokko namoota kireeffatanii jiraataniif gaariidhaa yaada jedhuun qaba.
shamarree biqiltuu faayisaas labsiin bahee hojiitti hiikamuu qabaa jechuun ibsiteetti.
qarshii amma kaffalaa jiruufaan jechuun haalli amma jiruu fi qarshii amma uummanni mana kiraarratti kaffalaa jiru walqixa miti. Yaa'u ikoonomiin biyya keenya baay'ee dabalaa jira waan ta'eef sanumarraa kan ka'e yaa'u warri mana kireessanis galiin jaraa sanadha waan ta'eef kanumaaf dabalaa mala mana soos baaraatti moo maal jedhu. Eessayyuu amma kuma saddeet kuma torba sanaa gadi wantoota argattu hin jirtu yookaan immoo achi baatee fagoorratti. Mannatti argattu jechuudha. Annumaa jechuun yoo hojiirra oolche yeroo baay'ee seerriin ba'a garuu hojiirra oolu hojiirra yoo oolche baay'ee bareedadha. hojiirra ooluu baatee garuu akkasumaan itti fuufnaa jechuudha.
Waliigalteen kiraa mana jireenyaa erga raawwatameen booda guyyoota soddoma keessatti dhiyaachuun mirkanaa'uu fi galmaa'uu qaba yoo kana ta'uu baate waliigaltichi akka hin raawwatamnetti fudhatama jechuunis labsii kana keessatti eerameera kaffaltiin kiraa manaa karaa baankii yookaan immoo mala elektirooniksiitiin karaa seera qabeessa birootiin raawwatamuu akka qabu kan tumame yoo ta'u labsiin kun mootummaan galii kiraa mana jireenyaa irraa malu akka argatu kan taasisu ta'us ministeerri misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa adda caaltu isaanii mana marichaatiif ibsanii jiru labsiin kun. mirgaa fi dirqama abbootii qabeenyaa fi kan kireeffattootaa kan tarreesse yoo ta'u magaalota naannolee magaalaa finfinnee fi magaalaa bulchiinsa dirree dawaatti akka raawwatamuufis tumameera gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahay daamxoo finfinneerra.
Ayyee amma immoo gara as Yuunaayitid Isteetsi deebinaa filannoo pirezidaantummaa bara kana Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamuuf deemu irratti dhimmoottan sammuu filattootaa keessa jiran keessaa. dhimmi yakka biyyattii mara keessatti raawwachaa jiru waan hijoo ta'eedha. paartiiwwan isaanii bakka bu'uudhaan kan duula filannoo irratti duulaan filannoo irra jiranu joo baayidanii fi doonaald tiraamp waa'ee yakkaa kana karaa adda addaatiin tuttuqaa jiraachuu isaanii ibsa gabaasni iskaat iistern vo'eedhaaf qopheesse kunuuti. pireezidaanti joo baayidanii fi doonaald tiraamp kaadhimantoota paartii isaanii ta'uun isaanii mirkanaa'us sagalee kennitoonni magaalaa niiwoorki qibxata kaleessaa yommuu sagalee dursaa kennuudhaaf bahan xiyyeeffannaan isaanii inni guddaan waa'ee yakkaawwan biyyattii keessatti raawwachaa jiranu ture jiraattu magaalaa niiwoorki kan taatee fi fuulli ishee kaameeraa irratti akka hin mul'anne kan barbaadde namni gooldaaleen jedhamtu akkas jetti.
humnaaf sochiin kanaan dura hin turre gar lamaaniinuu akka jiru natti dhaga'ama warreen yakka raawwachuuf jedhaniif warreen sodaa yakkiin irratti raawwatama jedhan irraa jechuudha.
sagalee kennituun eemii peelitiirii dhimmi waa'ee yakkaa akka isheen bakka deemtutti of eeggannoo taasiftu gochuu isaa dubbatti.
baabura lafa jalaa fayyadamuun akka nageenyitti dhaga'amu nan taasisa sochiin yakkaa akka ol ka'aa deemaa jiru beeka oduu irratti nan arga dhuunfaa kootiin wanta argin jiru jiraachuu isaa garuu nan beeka haalawwan sodaan irratti uumuu danda'an tokko tokkorraa of eeguudhaan akka nageenyiif itti gaafatamummaan natti dhaga'amuttiin yaada.
adeemsa filannoo kana keessatti doonaald tiraamp akka nama seeraa fi qajeelfama kabachiisuudhaaf deemutti of lakkaa'uudhaan duula taasisaa jiru waa'ee poolisoota naannoowwanii jabeessuu irrattis akka cimanii hojjetanuu dhaadatanii jiran torban darbee yommuu qondaalli poolisii tokko balaa konkolaataatiin ajjeefamu. Tiraamp niiwoorkiin turani.
Dhaabsisuu qabna gara seeraa fi qajeelfamaatti deebi'uu qabna waan adda ta'e biraa hojjechuu nu barbaachisa inni amma jiru hin hojjenne kun waan yeroo hundaa ta'aa jirudha.
Waa'ee yakka biyyattii keessa jiruu ilaalchitee sagaleen qo'annoo harvaard ji'a darbe keessa taasise akka agarsiisutti. Namoonni sagalee kennanu dhimmoottan irratti xiyyeeffatan keessaa waa'een gocha yakkaa fi waa'een qoricha sammuu namaa adoochuu waan ijoo ta'eedha. Wanneen biyyattiidhaa fi barbaachisaa ta'an kan akka dhimma fayyaa shororkeessummaadhaa fi dhimma jijjiirama qilleensaatii oli ta'uudhaan. Gabaasni biiroo qorannoo biyyaalessaa yookaan FBI waggaa darbee baase sochiin yakkaa biyyattii keessa jiru gadi bu'aa jiraachuu isaa ibsus waa'een yakkaa ijoo duula filannoo baranaa ta'e itti fufee jira. Gareen baayiden gabaasa FBI kana akka bu'ii bulchiinsa isaatti fudhachuudhaan duula isaanii yakka gareen Doonaald Tiraamp amajjii ja'a bara 2021 teessoo mootummaa biyyattii yookaan koongireesii irratti raawwatan irratti luucceeffatanii jiru. Tiraampii fi deeggartoota isaanii yakkamtoota taasisuudhaan. Dulli filannoo baayidenii miseensota poolisootaa warreen yemmuu koongireesii irratti haleellaan raawwatame achi turanii kan of keessaa qabudha. Sarjanti Akuliinoo Guuneel poolisoota kaapitaal hiilinii yookaan teessoo koongireesii eegaa turan keessaa isa tokko.
Tiraamp deebi'ee yoo filatame dimokiraasiin keenyii fi heerri keenya maal ta'a jettanii yaaduu hin qabdani. nutti agarsiiseera yoo rippaabilikaanota tiraamp irratti hirkachuu baanne heera biyya keenyaa ittisuuf hiyyaan nu taane wanti amajjii ijaaraa awwatame shaakallii fakkaata jarri faallaa olaantummaa seeraa dhaabbatanii jiru.
Akka gareen baayiden jedhutti yakki Doonaald Tiraamp himannaa sochii waliin dhaawutiin kan guutamedha. Kanaafis Tiraamp himannaan hedduun irratti dhiyaate mana murtiitti ilaalamaa akka jiru irra deddeebi'anii ibsaa jiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin himannaan isaan irratti dhiyaate qaamolee seeraa akka meeshaa filannootti fayyadamuudhaan sochii filannoo keessa harka galfataniidhaan jechaa jiru. kanas ta'ee sana duulli filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi wal himannaa irratti hundaa'uudhaan itti fufee jira.
yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceenaa waliin turaa. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiruun walqabatee gaaffiin dhaloota haaraa yookiin dargaggootaa maal ta'uu danda'a? Dhaloonni amma jiru kun yookaan dargaggoonni amma jiran kun Itoophiyaa akkamii ilaaluu arguu barbaadu kan jedhuudhaaf egereen Itoophiyaa ilaalchisee dhaloota ammaa irraa maaltu eegama waan jedhu irratti dargaggoota torban darbee dargaggoota bakka adda addaa jiran wajjiniin dirreen dimokiraasii marii taasisee jira. Ammas dhimma kanarratti yaaduma dargaggoonni kennan kanarratti hundaa'uudhaani har'as miseensonni yookaan hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa immoo warri mormitootaa jechuudha. Maal jedhu waan jedhu irratti mitikkuu fi qaaduu gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasu.
Gaaffiin dargaggeessa amma Itoophiyaa keessa jiru maali? Itoophiyaa akkamii barbaadu jechuun torban darbee dargaggoota kutaa Itoophiyaa bakkoota garaagaraa keessa jiran gaafannee sagantaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qabiyyee qophii keenyaa torbaan darbee kan ta'e keessaa tokko haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuurraa abdii kutuun gara diigumsaatti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaarra jirti jedhanis ni jiru. Barakatti dirribaa fi hagos barihee walduraa duubaan haalli amma Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa gara diigumsaatti geessu malaa jechuun ibsu.
Sirna dimookiraasii hin diriirsinu taanaan fedhii waliiniif hin quuqamnu taanaan haleellaa sabaa fi amantaa irratti xiyyeeffatan hin dhaabnu taanaan dhimmi garee biyyattii rakkisaa ta'a.
Yeroo dhiyootti maaltu sitti mul'ata yoo naan jette? Asittis achittis namni miidhamaa hooggantoota gareen kan bultuu natti fakkaata. Yeroo dheeraa booda garuu qoricha ishee argachaa waan deemtu natti fakkaata. Diigamuun qoricha isheeti jedheen fudhu. Ijjigaayyoo fi Efreem ammoo Itoophiyaan carraa diigamuu hin qabdu jechuun wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Biyya biraas waan hin qabnee fi biyya keenya ta'uu ishee irraa kan ka'e ani karaa koo Itoophiyaan hin diigamtu. Amara irratti rakkoon siyaasaa jiraannaan gara marii nagaatti dhufu bakka bakkatti waraanni jirus gara nagaatti haalli dhufu yoo jiraate Itoophiyaan akka Itoophiyaatti itti fufuu dandeessi. Diinota Itoophiyaa warri ta'an ni diigamu. Itoophiyaan garuu hin diigamtu.
Dhimmoota dargaggoonni keessummoota keenya taa'an kaasan giddugaleessa godhachuun dhaaba siyaasaa koongirensii federaalawaa Oromootti miseensa koree hojii raawwachiistuu kan ta'an obbo Mulaatu Gammachuu gaafanne Itoophiyaan dhaloota haaraaf taatu yoo mirgi ofiin of bulchuu kabajameefidha jechuun haala kanaan ibsu.
Egeree Itoophiyaa inni nuyi jennu Itoophiyaa ishee durii sana suphilee akka durii sanatti adeemna utuu hin ta'in sirni isaas. Godaa ol kan sirna federaalizimii irratti hundaa'ee sabi hundumtuu murtee mataa isaatii ofii isaatiin murteeffatee nama isa bakka bu'u ofii isaatiin filatee aadaa isaa afaan isaa hundumaa ofii isaatiin murteeffatee kan jiraatu hiree mataa isaatii kana yoo jiraatee jedhee biyya ana keessa waliin jiraachuu hin dandeenya.
Dhaaba siyaasa baay'itoonaatti hoogganaa kan ta'an obbo Kibroon Barhee bakka hundaatti jeequmsoonnii fi waraanni jiraachuun kan du'aa jiru. nama keessumaa immoo dhaloota haaraadha jedhanii mootummaan uummanni kan kooti jedhu hin jiru taanaan birmadummaan biyyaa hin kabajamu taanaan biyya inni jedhamu hin jiraatu jedhu haala dhaloonni haaraa amma Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuunis yommuu ibsan obbo Kibroon akkas jedhu.
ያለውን ሁኔታ መረዳት ያስፈልጋል በዚህ ምክንያት ተማሪዎች ትምህርት እየተማሩ አይደለም wantoota jiran hubachuun barbaachisaadha barattoonni barnoota barachaa hin jiran waggoota afuriif shaniif manneen barnootaa addaan citaniiru egaa daa'imni tokko waggoota afuriif shaniif hin baranne taanaan maal ta'uu akka danda'u yaaduu dandeessa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa galuun kan isarra ture sadarkaa tokkoffaa jira. kan sadarkaa tokkoffaa galuu qabu mana barnootaa osoo hin galiin jiru barumsi hin jiru qabeenyis hin jiru kanaafuu biyyichi amma daldaltoota diroonii fi rasaasaa malee dhaloota haaraaf taa'aa hin jiru.
obbo mulaatu gammachuu itoophiyaa bakkoota hedduutu waraanatu gaggeeffamaa jira kan jedhan dhumni isaa gara diigamuu biyyattiitti geessa jedhanii ammas waan hamaatu nu eeggataa. jechuun ibsu.
Daandii amma qabattee jirtu kana hin diigamtuu gara keessatti walitti qabattee deemaa jirti hin jedhan kun sobaa iddoo hundumaatti kanaatiif kan milikitanuu ta'u kaaba Itoophiyaa keessatti dhageessaniittu yeroo darbe keessatti lola guddaa ture. Amaarri immoo amma lolaa jira. Oromoo waggaa shanii qabee lolaa jira. Benishaangul amma ammaa lola irra jira jirti. Gambeellaan lola irra jira. Affaar akkas. Kanaatiif biyyoon hin diigamtii yommuu nuyi jennu hin diigamtu warra akka jedhamtu diigamaa jedhan yommuu nutti taasisaan diigamuun maalii kana caalaa guyyuma tokko walitti qabamnee hoteela tokko keessatti wal geenyee har'aa qabnee nuyi garaagara jirra jennee ciibseennee gargar deemna miti. Irrumaa jalaan dubbiin deemaa jira. Dubbiin deemu kun immoo kan inni signifaayii godhu kan inni nutti argisiisaa jiru. Gara seechiitti rakkina guddaan akka fuuldura jiru argisiisa.
Itti dabaluunis.
Gara diigamaatti adeemna moo gara ijaaramaatti adeemna nu jedhu kuni akka kanaan hin adeemne tireendii anaalisisii yommuu hojjennu kanaan gara diigamsaatti adeemna gaafa diigamne immoo nuuf dhimma baasa moo hin baasu attam taanaa inni jedhu immoo hoomorkii gara biraa qaba amma yeroo kana irratti dubbachuu yoo baanneyyuu.
Itoophiyaan bara mootummaa addawaawii. inni uummata tigraay irratti waraanni akka labsamuuf sababa ta'e deebi'ee dhufuu hin qabu kan jedhan obbo kibroom haala qabatamaa amma jiruun garuu dhaadannoo dhageessisuu qofaan biyyi hin diigamtu jechuun diigumsarraa hin oolchu jechuun dubbatu.
amma kun dhimma dhaadannoo miti akka bara dargii ol gaarrachuu fi gadi garagalchuun baay'isuun waan dhaabbatu hin jiraatu. namni hunduu sadarkaa isaa galuu danda'uun rakkoon isaa babal'ateera addaddummaa itti dabalaa deemanis haala dabaluu malee hir'isaa deemuun mul'isu hin jiru.
kanaafuu isin akka dhaabaatti itoophiyaa akkamii barbaaddu moo tigraay qofaatti jedheen gaaffiin obbo kibroomiif kaaseef yommuu deebisan.
amma yeroof akkuma siin jedhedha siyaasa kanarra hin geenye uummanni tigraay yeroo ammaa rakkoo baay'ee hamaa keessatti argama kanaafuu jalqaba siyaasa jiraachuu hordofuu barbaada ummatichi jalqaba jiraachuu qaba dhukkubsateera waan ta'eef qoricha argachuu qaba beela'eera nyaata argachuu qaba. lafti isaa weerarameera lafa isaa deeffachuu qaba sadarkaa kanarra jirra amma gaaffiin biraa immoo kanatti aansinee kaasna yoo nuti kaasuu baannes dhaloonni ittaanu ni kaasa.
keessummoota keenya yaada nuuf qoodan guddaan galateeffadha mata duree kanarratti yaada gama mootummaan yookaan dhaaba siyaasaa biyya itoophiyaa bulchurraa akkasumas dhaabota siyaasaa biroo yoo arganne torban qabannee dhiyaanna nagaan.
hayyee hordoftoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan raawwannaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.